intambara perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abategetsi batandukanye b'ico gihugu nabo bazaba gushika muri Arabia Saudite uno musi kuwa mbere abategetsi baherekeje Zelensky barimwo Andriy Yermak ajeje ibikorwa vyose mu biro vyiwe umushikiranganji wo kwivuna abansi Rustem Umerov n'umukuru w'ibiro vya gisirikare Pavalo Palisa inyuma y'urugendo rwa Zelensky abategetsi bamuherekeje bazoca baguma muri Arabia Saudite kugira ngo bakorane ibiganiro n'intumwa za Amerika zizoba ziri muri ico gihugu ivatikano abaganga b'umwungere wa eklezia katolika papa francisco bavuga ko yatoye imitende cane itangazo baraye basohoye rivuga ko inyuma y'indwi zirenga zitatu amaze mu bitaro uwo mukambwe w'imyaka mirongo umunani n'umunani yatoye imitende cane ugereranije n'uko yari amaze imisi ameze kandi imiti yamuguye neza bavuze ko yaraye asinziriye neza atamucano afise kandi amaze imisi afise ogisijeni ikwiye mu maraso itangazo ry'abo baganga rigira riti ibi bitwereka ko umubiri wiwe uriko wakira neza imiti tumuha basiguye ko naho bishimiye intambwe yateye bidasiguye ko atakibangamiwe kuva yinjiye ibitaro igenekerezo rya cumi na kane z'ukwezi guheze kwa kabiri ni ubwa mbere abaganga biwe bavuze ko umubiri wiwe uriko wakira neza imiti umwungeri wa ekereziya papa francisco agwaye ingwara y'umusonga ivanganye n'ubwandu bwonona ibihimba vya kirimwemu
urakoze diane ni n'ahazwi ya makuru mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kona iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru igipolisi cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe kugenzura imipaka n'abinjira ku butaka bwayo ise cyatangaje ko cyataye muri yombi umunyarwanda diedone ishimwe uzwi nka prince kid nubwo igipolisi kivuga ko ishimwe yinjiye ku butaka bwa amerika mu buryo bukurikije amategeko hari amategeko amwe amwemerera kuhaguma ati tubahirijwe diane nini nahazwe IC ivuga ko yafatiye Dieudonné Ishimwe w'imyaka mirongo itatu n'umunani muri leta ya Texas iri mu manuko bwa Amerika igenekerezo rya gatatu z'uku kwezi kwa gatatu nyene itangazo ry'ico gisata risigura ko Dieudonné Ishimwe yarondezwa kuko yatorotse ubutungane bw'u Rwanda ico gisata kivuga ko Ishimwe yatorotse kandi yari yararungikiwe umutahe wo kwitaba ubutungane bw'u Rwanda kubera icaha ico gisata gishira mu mugwi wo gufata ku nguvu Josh Johnson atwara vy'imfata kibanza igisata ca polisi ijeje kugenzura imipaka ya Amerika n'abinjira ku butaka bwayo muri Texas muri iryo tangazo yagize ati abanyamahanga bahunga ubutungane bw'ivyo bakoze bamenye ko tuzobafata tuzokwama dukorana n'abajeje umutekano haba ku rwego rw'igihugu amareta n'ibisagara kugira ngo dute muri yombi kandi twirukane ku butaka bwacu abashobora kubangamira umutekano w'igihugu cacu n'ikibano cacu IC ivuga ko ishimwe naho yinjiye ku butaka bwa Amerika biciye mu mategeko hari amwe mu mategeko ya Amerika amwemerera kuhaguma yaho nyanze itangazo ry'ico gipolisi risigura ko igisata c'inyamiramabi muri Amerika FBI mu mfunyapfunyo cagize uruhara mu ihagarikwa ryiwe kubw'itangazo rya IC ubutungane bw'u Rwanda bwasohoye umutahe umurondeza no kumuhagarika itariki ya mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa cumi ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane inzego z'ico gipolisi zavuze ko mu kurindira ko arungikwa mu rwanda azoba aragumye mu minwe yaco diodone ishimwe yamenyekanye cane ku izina rya prince kid yavuye mu rwanda inyuma y'igihe yamaze apfunzwe kubera abakobwa bari bamwitwariye bamwagiriza ihohotera rishingiye ku gitsina yoba yarabakoreye yihetse inyuma y'amahiganwa ya nyampinga w'u rwanda yahoze ari umuyobozi wa rwanda inspiration backup ikigo categura miss rwanda kuva yafungwa ayo marushanwa yakurikiranwa n'abatari bake hirya no hino ku isi mu rwego rw'imyidagaduro ubutegetsi bw'u rwanda bwaciye buyahagarika mu buryo bwise ubw'agategekanyo
mu rwanda nyuma y'imyaka mirongo itatu n'umwe jenoside yakorewe abatutsi ibaye haracyagaragara ibibazo bikomeye by'ingengabitekerezo ya jenoside ibyo bikomeza kugira ingaruka ku bashakana badahuje ubwoko kigali eric bagira ugusa imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi mu rwanda igaragaza ko ibipimo kumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda byazamutse cyane nk'imibare iheruka yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ya komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yagaragaje ko ubwiyunge buri kuri mirongo cyenda na kane n'ibice birindwi ku ijana nk'uko bamwe mu bayobozi b'igihugu bagenda babitangaza mu mibanire y'abanyarwanda hirya no hino bishobora gutanga indi sura ku bumwe n'ubwiyunge mu nama nyunguranabitekerezo ku miterere y'ingengabitekerezo mu karere harebwa ingamba zafatwa mu kuyikumira abadepite n'abasenateri bagaragaje ko ingengabitekerezo ya jenoside igihari kandi yagira ingaruka mbi senateri jean pierre dusingize mungu ubarizwa muri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu byagaragaje bimwe mu byo basanze mu turere cumi na dutanu hirya no hino mu gihugu mu baturage bagera ku bihumbi bitatu magana atanu bahuye nabo ariko hari n'undi musore w'imyaka makumyabiri n'itandatu wariye inzoka ku mugaragaro baramubaza batise kurya inzoka aravuga ngo ari inzoka nk'uko bazarya abatutsi izi mvugo rero twagiye tuzibona ku ruhande rwa ijwi ry'amerika yakoze inkuru y'iperereza ku ngingo ijyanye n'iyi ngengabitekerezo ya jenoside kuri ubu hari aho bikigoranye ko badahuje ubwoko bashakana nk'umugabo n'umugore emmanuel ndayisaba w'imyaka mirongo ine n'umunani atuye mu kagari ka gitaraga mu murenge wa masaka ku kicukiro mu mujyi wa kigali ndayisaba ni umunyamategeko w'umwuga wahoze mu barwanyi b'umutwe wa fdlr aza gutahuka ku bushake muri bibiri na gatatu asubizwa mu buzima busanzwe impapuro z'inkiko zigaragaza ko yari yarashakanye na alfonsine umutoni babyarana abana babiri kubera ikibazo cy'amoko ntibatindanye ndayisaba yadutekerereje uko byamugendekeye na mbere yo gukora ubukwe sodedete tuyishyizeho hashira ukwezi nta komunikasiyo iri hagati yanjye n'uwo twashakanye nibwo yaje arambwira ati anti wanjye jenifa yanze ko tubana ko yavuze ko nta bukwe buhari mubajije impamvu ambwira yuko bavuze yuko ubwoko bwabo badashingira umugabo wavuye muri fdr ko baperereje bagasanga tudahuje ubwoko ko batashyingira mu bahutu dukomeza gukora preparasiyo z'ubukwe umukobwa ansaba yuko tubana dukora mariage civile tujya no kwa padiri dukora na resebusiyo ariko dote ntabwo yabaye kubera ko inkwano barayanze ndayisaba avuga ko abavandimwe b'umugore we bari barashakanye bakomeje kumusopanyiriza bigera n'aho afashwe ajyanwa muri gereza nta dosiye nyuma aza gufungurwa mu ntangiriro z'uyu mwaka twinjiriwe mu nzu y'iti ndake mu ruganiriro twahasanze intebe y'urubaho gusa ibyumba byayo birera uretse icyumba ndayisaba yashyizemo umufariso ahengekaho umusaya inyandiko y'umuhesha w'inkiko w'umwuga yakoze kwa ndayisaba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka igaragaza ko yinjiye mu nzu nta bikoresho birimo ijwi rya amerika rivugana na mutwarasibo esiteri masengesho mu mudugudu wa gitaraga yaduhamirije ko ndayisaba yatandukanye n'umugore kubera ikibazo cy'amoko
mu rubanza rwabo nk'umukozi ni ukuvuga ngo amakimbirane yabo yari ashingiye mu kudahuza ingengabitekerezo bitewe n'ibintu twanyuzemo umwe ati nge nari iki undi ati nari iki bikazana umwuka mubi mu rugo nta n'ikindi kintu cyabiteye ni kudahuza bishingiye ku moko bituma basenya burundu barashenye ariko baba bavandimwe b'umugore wa ndayisaba n'umutoni bari barashakanye ntitwabashije kubabona ngo bagire icyo batangaza ibyemezo by'inkiko byategetse ko ndayisaba atandukana n'umutoni bari barashakanye kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri byanzuye ko badashobora kubana kubera ko nta rukundo rw'umuryango ruhari bitewe n'uko umugore yahoraga atuka umugabo we ko ari interahamwe y'umuhutu mu kwezi kwa kane bibiri na makumyabiri na gatatu urukiko rw'ibanze rwa gasabo rwategetse ko umutoni ntandezo yemerewe kubera ko ariwe wari warataye urugo umunyamategeko ndayisaba avuga ko kuva yafungwa mu buryo yita ubw'amaherere nta hantu na hamwe yemererwa kubona akazi agakeka ko bigirwamo uruhare n'umuryango yari yarashatsemo badahuje ubwoko urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe rwari rwaramuhagaritse mu gihe cy'imyaka itatu ku makosa y'imyitwarire avuga ko yarangije igihano ariko yangirwa kongera kuba umunyamategeko yujuje ibisabwa metre muyize nkunda barashukuriye urugaga akavuga ko hari ibyo bashingiyeho banga ko yakomeza kunganira abandi mu nkiko akurikiranwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa urukiko rw'ibanze rwagasaba rumuhamya icyaha arajurira muri teje barakonfirma arangije arajurira muri hotko bwa kabiri ntiyitaba urubanza bararusiba bivuze ngo ubu afite icyemezo cy'urukiko numva yaragomba gufungwa nk'umwaka umwe n'igice cyangwa ibiri kitararangizwa ejo bundi adusabye kugaruka mu mwuga tumusabye kuzana icyemezo kigaragaza yuko atigeze afungwa aragenda azana icyemezo kitavugisha ukuri kuko izo manza zose turazifite kandi iyo dosiye twarayikurikiranye mu buryo buhagije erike twebwe disipurine y'abavoka ubu ngubu ni perensipe ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ko ari ndayisaba cyangwa ari kanaka ariko kugira ngo umuntu abe umuhavoka agomba kuba ari inyangamugayo ntabwo rero wambwira ukuntu umuntu afata amashyi yose amukubita akenda kumwica mu rugaga nta muntu n'umwe ntabuze uburenganzira bwe kuko tuzi icyo uburenganzira bw'abandi bivuze ndayisaba avuga ko yasabye kuba noteri wikorera minisiteri y'ubutabera ikamuhakanira umubwira ko yakatiwe n'inkiko gusa afite icyemezo yahawe n'urwego rw'ubushinjacyaha kizarangira mu kwezi kwa munani uyu mwaka kigaragaza ko atigeze akatirwa n'inkiko hari ibaruwa y'urukiko rukuru yo mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane igaragaza ko kashimuruza yatewe ku cyemezo cyamufatiwe ikuweho iyo umubajije ku cyo atekereza ku ngingo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ndayisaba gusubiza muri aya magambo biragoye cyane kumva ko wavuga ko hari umwe n'ubwiyunge kandi mu muryango hakirimo icyo kintu cyo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi ntibashyingirane ijwi rya amerika ntiyabashije kubona ishusho rusange kuri iki kibazo cy'abadashobora gukingiranwa bishingiye ku kudahuza ubwoko uretse ibyabaye kuri ndayisaba n'uwo bari barashakanye abandi birinda kugira icyo babivugaho mu ruhame hari uwatubwiye ko iyi nkumi n'umusore bakundana badahuje ubwoko imiryango itabishaka bagira inama umwe muri bo ko yakwirinda gukora icyo bafata nko kuvanga imiryango mu minsi mike ishize nibwo ijwi rya amerika yabagejejeho ikibazo cy'abarokotse jenoside mu karere ka muhanga bashakanye nabo badahuje ubwoko bikarangira ubufasha bahabwaga buhagaze nk'uko babidutangarije eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
inshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika ibiganiro n'amakuru bya radiyo yanyu byaba ibica ku iradiyo canke ku mbuga ngurukanabumenyi murashobora kubikurikirana biciye ku rubuga rwa whatsapp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya
ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri facebook yacu voa radiyo yacu cyangwa kuri webu yacu wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa liye twahashyize
mu rubuga rwa whatsapp y'ijwi ry'amerika usoma amakuru gusa nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe
ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu turabizera nk'uko mutwizera
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi abakobwa n'abagore bize ibirebana n'ikoranabuhanga baravuga ko babashije kwiteza imbere bamwe muri bo bashinze amashyirahamwe bagakorera hamwe bahanga utunyarutso apurikasiyo dufasha igihugu mu iterambere inkuru irambuye tirive ndayishimiye abatandukanye bavuganye n'ijwi ry'amerika barimo bamwe mu bakenyezi n'abigeme bize ibyigwa by'ubuhinga bwa none mu gisata cya informatike bafashe ya mbere mu gushinga amashyirahamwe akora ibyo bize bemeza ko imyuga yabo ibatunga kandi igateza imbere igihugu cyabo bimwe mu bikorwa n'abo bakenyezi n'abakobwa bashinze amashyirahamwe akora iby'ubuhinga bwa none birimo ibijyanye no gutanga amatangazo hifashishijwe ubuhinga bwa none batiriwe barashika ku maradiyo ndetse no kuriha amafaranga bakoresheje ubuhinga aba barimo umukenyezi Joel Fides Gakuba icegera c'urongo ishiramwe Fiadi ishiramwe ry'abakenyezi bize iby'ubuhinga umukenyezi yize ibyo bisata by'ubuhinga uh, twarashaka kuja hamwe ndashinga ishiramwe ry'abakenyezi bari muyagankuba usanga ari utwo tuntu dushobora gufasha gusahiriza umuryango n'igihugu ugasanga aho mu kibano babaye nabo nyine bariko barafasha iyo ni uwo mwete no kumenya ico umuntu aba akeneye gushikako ukatari gusaba kwiyungunganya muri uwo mwanya umuntu aba afise madamu joel asigura ko iby'ubuhinga bwa none bitaraba baminuje gusa avuga ko mu ishyirahamwe bashinze abatagize amahirwe yo guheza amashuri baronse inyigisho z'ubuhinga bugezweho turi mu bisata bitandukanye imigambi cyane cyane usanga turiko turakora usanga ariyo bajya abantu batashoboye guheza amashuri kubwira tubigishe imyuga ishobora kubafasha mu kibano aho babaye kugira bashobore kuronka icyo bafashisha umuryango umwigeme emeka agira neza nawe ari muri iryo shirahamwe ry'abakenyezi bize ubuhinga bwa none ibyo akora birimo kuriha amafaranga hakoresheje ubuhinga kuri mikoro z'abakunzi bacu avuga ko bamaze gushika ku ntambwe ishimishije kuko banikorera imigambi hakoreshejwe imashini nyabwonko tumaze gukora amaproje hariho application tumaze gukora yitwa ams advertising management system ni application ni logiciel application web emeka avuga ko naho biri ukwakira agahazi imbere mu bakenyezi n'abigeme kuko batarajijuka neza mu kubyitabira akavuga ko hari abatiyumvira ko ari ibikorwa by'abagabo twasanze ubwo buhinga abakenyezi n'abigeme barabutinya cyane umengo babihebeye abagabo ngo biraruhisha mugabo twashatse kubereka ko bishoboka kandi tubaha ako kajya ko kubyinjiramo nabo batera imbere twaganiriye kandi n'abakenyezi bamaze gusobanukirwa ko bashoboye bagashirwa mu bikorwa birimo kurangura amabanga y'igihugu bamwe muri abo batubwiye ko umukenyezi ashobora gukora ibyo bibaza ko atoshobora mu gihe bamushize mu mwanya ukwiriye naho ngo niyo bishitse hakagira hatitara ko n'umugabo byomushikira kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya amerika emirase bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu burundi avuga ko iyo umukenyezi yajejwe amabanga aheza akayatunganya neza abakenyezi bashoboye bariho kandi baci babyerekana ibyo biremezwa n'umwe mu bakenyezi bajejwe amabanga yo guhagararira abandi aho avuga ko umukenyezi ashobora gukora ibikorwa byinshi kandi mu gihe kimwe bityo n'ibindi bitamugora mu minsi yose aba ariko arakora ibintu bitandukanye rero iyo uri indongozi usanga mu bintu ukora ku munsi ku munsi utegerezwa gukora ibikorwa bitandukanye rero iyo ushyitse uri umukenyezi uba usanzwe uzi ko witunganya neza ku wa gatandatu igenekerezo rya munani ku kwezi isi yose yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi agaruka kuri uyu munsi umukenyezi emehase bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu burundi ahamagarira bagenzi we kwama bafashe uwo munsi nk'akaryo keza ko kwirimbura mu ntumbero yo kugendera mu murongo umukenyezi wo muri kino gihe akwiye kwama agendera ko ni umunsi mukuru wo kwirimbura mbega umukenyezi apfuye he aho hambere byari bimeze gute mbega uyu munsi bimeze gute umukenyezi ageze he ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi mu burundi byabereye mu ntara ya bubanza byitabiriwe n'abategetsi batandukanye barimo perezida evariste ndayishimiye umutambukanyi wiwe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere n'abandi abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo zirimo n'igisirikare n'igipolisi bakoze defile berekana akanyamuneza bafise mu byo bakora mu ijambo umukuru w'igihugu c'u burundi yashikirije yasabye buri wese wese gushigikira ibikorwa by'iterambere ry'umukenyezi ni nacyo gituma ari ngombwa gushyigikira imigambi y'abakenyezi na cyane cyane mu byo batishoboreye bonyine kugira ngo uruhara rwabo rwerekeza ku mbonakazoza y'igihugu cyacu wibonekeze gusumba nasabye abantu bose bafite icyo bafasha mu iterambere ry'umukenyezi ngo bahaguruke bakore tubibone ndasaba abagabo bashyigikira abakenyezi babo mu bijyanye n'iterambere ntibababere intambamyi umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi mu burundi wahimbajwe ku civugo kigira kiti umukenyezi ni inkingi y'iterambere tumushigikire mu migambi igana ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali mu rubuga rw'imikino duhere mu burundi irushanwa rya basiketiboro ry'abakobwa rizatangira mu mpera z'iki cyumweru rizitabirwa n'amakipe umunani deziratunga imana imigwi umunani niyo igiye kuzitabira ihiganwa ry'uburundi rya basiketiboro mu gisata cy'abagore mu gihe mu mwaka uheze yari itandatu iyo nayo ni rumuri urunani yangi sisitazi gazelle gradiyatozi mesaje ngozi dinamo na rizipo iryo higanwa rizotangura kuwa gatandatu igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kwa gatatu n'imigwi yiteguye bihagije mu kugura abakinnyi barimwo n'abo hanze y'uburundi imigwi mishasha nka dinamo na rizipo ije gukomeza ihiganwa kuko no mu bagabo iyo migwi buri mwaka igwanira ibikombe dusenge fiesta akinira umugwi wa rizipo avuga ko yiteze ihiganwa rigoye yabwijwe ijwi amerika uko bariko baritegura mu ntumbero yo gutwara igikombe n'amatrenema arangwa no kwitanga kw'abakinnyi kw'abakoci amatrenema aba arimwo inguvu nyinshi aribyo binaduha icyizere y'uko mw'ino shampiyona tuzokwigenza neza tuzogira rezita nziza harimo kwitanga kwinshi mw'ino shampiyona kuri pari y'abantu bariko baradushigikira biriko biratumotiva ego biriko bituma twumva twokora kugira ntituzobatenguhe na niyo nkuru elsa yahoze mu mugwi wa gazelle ubu akaba agiye gukinira dinamo amenyesha ko biteze akarusho haba mu gukina no mu mishahara kuba imigwi yiyongereye ni avantage kuri twebwe abakinnyi kubera haduca haba amamace menshi plus haba amamace menshi niko umuntu atera amenyera imikino ugasanga arakomeye physiquement techni- techniquement byose nyene ugasanga arevorewe nyene aradugije nivo yiwe ikaja hejuru ekipe z'abahungu zirinze zizana z'abakobwa baca babishiramo uburyo rero hari abakinnyi bagiye kuronka ama opportunité usange barabaye nka bamede baratwumva nyene birabaye nk'umwuga irababeshejeho baragize ico bashikako baragize ico bakuramo muri iyo basket nadine kamariza yakinye basketball bakaba ari mu ndongozi za young sisters yiteze ihiganwa rikomeye akizera ko abakunzi b'urwo rukino baziyongera ku bibuga iyo imigwi y'abagabo ikomeye itanguye gushinga imigwi y'abakobwa navuga ko byerekana ko uguhangana kuri mu bagabo ushobora gutandukira mu bagore Ah, ivyo navyo eh, bizotuma tubona inkino nziza cane kandi zibereye ijisho mu bagore tugiye gutera imbere kuko iyo imigwi ikomeye abafana baba benshi ku kibuga bikanatuma novuga ba bigeme bacu bitanga kurusha uko bahora twebwe abagore eh, dufise umwizero ko natwe novuga ihiganwa ryacu ryaronse n'abarifata mu mugongo rigiye gukomera ziratunga imana kigali ijwi ry'amerika ikipe ya kigali volleyball club ni imwe mu makipe yagize uruhare rukomeye mu kuzamura urwego rw'umukino wa volleyball mu rwanda gusa muri iyi minsi ubuhangange bwayo burimo gukendera amateka yayo jean claude munyandinda muri volleyball yo mu rwanda iyo uvuze ikipe yitwa kigali volleyball club kavese abenshi barakangarana abakangarana kurushaho ariko ni abakunzi b'amakipe yahoraga ahanganye n'iyi kipe yitirirwa umujyi wa kigali kuko kavese yari yarahindutse akasongo yihwa mu myaka ya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda kugeza mu ntangiriro y'imyaka ya za bibiri nk'uko tumaze kubimenyera muri izi gahunda zo kuvuga ku mateka y'amakipe yanditse izina twifashisha abagize uruhare mu bwamamare bwayo mbese kigali volleyball club kavese yavutse ite igisubizo turagihabwa n'umwe mu banyabigwi bayo alphonse bayingana uri mu bayifashije kubaka igitinyiro twibuke ko uyu bayingana aherutse kutuganirira no ku ikipe ya volleyball y'ishuri ryisumbuye rya groupe scolaire y'ibutare yakiniye akanayibera kapiteni kavese twayishinze muri mirongo icyenda na kane mu kwezi kwa munani twatangiye gukina volleyball nyuma ya jenoside ari abasivile bari bari i kigali bamaze kurokoka ari n'abasirikare mu babohoje igihugu dukina twembi na minwari y'abakanadiye tumaze gukina nibwo twavuze ariko ko dukoze ikipe imwe turi abakinnyi benshi mureke dukora abiri abasivile tujya ukwacu abasirikare baguma ukwabo abasivile tugiye ukwacu nibwo twicaye turavuga ngo reka dushake iki uko twita ikipe ikipe yari igizwe rero n'abantu bakinaga mu makipe atandukanye bavuye muri za universite abavuye muri groupe abavuye mu makipe y'abasivile yari i kigali ahangaha nk'ikipe ya beneri ikipe ya militansco na electrogas ababashije kurokoka bose b'abasivile bakora akavesi kigali volleyball club itangira icyenda na kane mu kwezi kwa munani hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane n'umwaka w'ibihumbi bibiri na kane ikipe ya kigali volleyball club yabayeho mu buzima bw'intsinzi n'ibikombe ku buryo nyuma y'imikino yayo ababaga batakurikiye uko yagenze babaga barimo kubaza ngo ese byarangiye kavese itsinze amaseti atatu kuri angahe hari n'ahantu twageze twajya gukina nk'i Butare cyangwa hanze ya kigali wagaruka i kigali umuntu akaza kubaza ngo ni kuri angahe kuko muri volleyball iyo utsinze ugira amaseti atatu twamaze igihe kinini cyane bakubaza ngo ni kuri angahe bakubaza ngo ese watsinda atatu ku busa cyangwa kuri imwe cyangwa kuri abiri sinzi bari baziniye ihande igisigaye ni ukumenya ngo ni ku maseti angahe ikipe ya kavese mu gihe yari ihagaze neza mu kibuga yari ifite abafana benshi baruta kure abakunzi bamwe mu makipe y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda urutonde rw'abakinnyi bakomeye banyuze muri kigali volleyball club ni rurerure cyane gusa mu mazina yaranze amateka y'iyi kipe ntabwo waburamo alexi mbaraga alphonse bayingana alexi rurisa emmanuel muyombano cassius isibo savio salama boneste harerimana teofili minani jean luc ndayicengurukiye emmanuel bagaragaza jean dodieu masumbuko pierre marshal kwizera yakani lawrence christophe mukunzi eric nsabimana benjamin kangabo n'abandi ese ibanga ry'intsinzi ya buri gihe mu ikipe ya kavese ryari irihe twumve uwabaye umutoza wayo igihe kirekire jean marie nsengiyumva urebye ibanga ryari rikomeye twari dufite ni uko ibyacu byari nk'ikintu cy'umuryango cyane famiye abantu bakundana cyane ku buryo mwajya no mu kibuga rwa rukundo mwarujyana mu ishyaka ugasanga mwese mwahuriza ahantu hamwe urumva twa- twahurizaga hamwe cyane kuko n'abantu bari baziranye babanye igihe kirekire nta gihembo cyabaga ntaki motivasiyo nyine yabaga irimo byabaga gutsinda nta kintu ugamije urumva utsindwa biba motivasiyo yindi ituma abantu bashaka iyo ntsinzi urwo rukundo rwaranze abanyamuryango ba kavese nirwo rwakomeje guherekeza iyi kipe kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ubwo yatangiraga gusubira inyuma kubera ibibazo bya mikoro kugeza na n'ubu umuryango wa kigali volleyball club uracyashima ubwitange bw'abayiyoboye barimo epa ngendahimana na stanise ruhinja ndetse n'abafana bayo ba magara ntusige babaga bayobowe na claude kwizera wabaye icyamamare mu mukino wo gusiganwa mu mamodoka jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi amagambo atagira mukuru arumba ari indaro umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana